radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wo muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga turagihera mu burundi aho dukomeje kugaba amashami ndakira kwizera isa watandukanye n'umuvandimwe w'ingenda kubana jean bosco wari i kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine icyo gihe abandi bagize umuryango we bari batuye i gashora muri kigali ngari umuvandimwe we kwizera isa atuye mu ntara ya muyinga muri komini giteranyi muri zone ya ruzo kinzanye ku ijwi rya amerika ndashaka gushakisha uwo tuvukana azwi ku izina rya ngendakumana jean bosco ngendakumana jean bosco mwatandukanye ryari twatandukanye mu mirongo icyenda na kane papa yitwa ntiruhungwa salvatori mama nawe yitwa nahimana regina je nari mfise imyaka indwi ubwo twaba muri komine gashora mu ntara yari kigali segiteri yari ririma hanyuma bigenda gute kugira ngo mutandukane ukuntu twatandukanye aho niho twari dusanzwe tuba papa na mama bari abarundi mugabo batubyariyeyo turi abana bashika icumi ubwo ngenda ku mwana jean bosco niwe yari mukuru wacu niwe yari imfura yiga i kigali hanyuma intambara yo mu mirongo icyenda na kane yagiye kuba ari ku ishuri yigaga muri heshuri byewe kubera ni byewe nari mutoya muri bo mama yambwiye yuko yiga i kigali papa we yaciye apfa icyo gihe nyine mu mirongo icyenda na kane komera yego hanyuma mama rero yakomeje kutuzana atuzana i burundi ku mavuko yo kwa sokuru abyara papa mama yatubwira yuko yigaga i kigali niko guca tuburana twebwe urumva ubu gushika ino saha turi mu burundi ntituzi ko ariho nawe ntazi yuko twoba turiho ntabwo mama wanyu yababwiye icyo yigaga n'ubwo ishuri atarivuze neza kugira ngo uryumve uwari ukiri mutoya ariko ntabwo wibuka ikintu yakubwiye yigaga aho ngaho i kigali yatubwira gusa ko yiga mu mashuri makuru nkanjye ndi mutonya nanjye niga mu wa mbere sinigeze menya mama we wariho ariko n'ubu arashaje ariko ntiyigeze amenya icyo yoba yarigaga icyo gihe gusa yatubwira ko yiga mu mashuri makuru none mwebwe muri mirongo cyenda na kane mwavuye igashora muhita musubira mu burundi twavuye igashora twerekeza mu burundi mama tuzanye kubera papa we yaciye apfa
mugenda mwese uko mwari abana batandatu uretse ngenda ku mwana wasigaye abandi mwese muri burundi abandi twese turiho jeni jeni ari mutonya hariho na mushiki mushiki we yamukurikira mushiki wacu nawe yariga nawe nyine yariga i kigali wewe yambwiye yuko yiga ahantu hitwa ngo ku kabusunzu ngo bahita ngo kuri apase wewe n'ubu ariho turi kumwe nawe twagiye kubonana aje azananye muri kirundo aho ngo yari yarahungiye aza kutubona ino muri komine giteranye
muri iyi myaka yose ishize kuva muri mirongo cyenda na kane uyu muvandimwe wawe jean bosco ngendakumana mwigeze mumushakisha hari ahandi mwashakishirije jewe kubera ari je nari muto nakomeje naramushakishije hari ikiganiro cyaca kuri radiyo kontagite mu rwanda bita twaraburanye narigeze guterefonaho ntanga umwirondoro barambwira yuko bazomumpigira ariko narahirindira icyo kiganiro menga nticyakomeje kubaho sinzi ukuntu byagenze hanyuma nyuma yaho n'ubundi narakomeje nza kubona umuntu w'umupasitori aba muri bugabira mu ntara ya kirundo uwo mupasitori mama aza kumbwira yuko uwo mwene wacu akiga amashuri mato y'intango ngo yayiga biwiwe hanyuma hari icyo yabamariye
hari icyo yatubwiye yatubwiye yuko ngo mwene wacu ngo ari muri amerika aha muri amerika yabahaye n'umujyi na leta yabaherereyemo nta kubera jewe n'ubundi nari mboneka nk'umwana mutonya naramubagije ndamubwira ati urampa inomero ziwe kugira mama arafise agahinda arabe yuko yomubona mbwiye ngo urazoza muhira ngo ndazwiwe ngo ngo n'ifoto zi ngo n'ifoto ngo yarungitse ngo ari kumwe ngo n'abana babiri ubwo naragiye ngeze iwe nimba ari amanyanga nimba ari ububeshi sinasobanukiwe yarambwiye ngo guma aho ngo nzane ifoto ngo ndakwereka ifoto ngo ya mwene wanyu ngo uzoshira mama wawe ubwo yarinjiye mu nzu azana arubumu irimo amafoto arambwira ngo ifoto ya mwene wacu ngo arayibuze amaze kumbwira gutyo naciye ngaruka ndabwira mama ukuntu bimeze mu nyuma yaho narakomeje ndamubaza tese mwene wacu nyine uraza ahari uwo mugabo arambwira ngo ari muri amerika ngo yarahinduye izina ngo ahindura n'umuji ngo ahantu yimukiye ngo ubu ntahonze niba arahinduye izina yakubwiye izina yafashe asigaye yitwa iryo ari ryo yaranse kuri tubwira gushika n'uyu munsi uwo mugabo ariho yitwa nzeyimana aba mu ntara ya muri bugabira n'ubu ntituzi ibyiwe abantu bo batubwire uko aba yaranse ngo kuziduha ngo kubera ngo nk'ibyo baba bamufashe ngo nk'uko ngo yo bamwe wacu hari ibintu amuha ngo bigatuma avuga yuko twoba twarapfuye uwo nzeyimana nimero ya telefone ye urayifite noshobora nko kuyireba nk'ejo inomero akoresha y'indundi ko noba nkiyifise uzayinshakire nzamwihamagarira tuzivuganira yego mwoba mukoze naragerageje ndamusaba ni arambwira ngo yahinduye umuji ngo ahindura n'amazina ndamubajije ati mpi nimero yahinduye acambwira ngo yazirungikanye umunyarwanda ndamubwiye ati mpizo z'uwo munyarwanda acarambwira ngo uwo munyarwanda nawe ngaheruka kwisubirira mu budage mama yakomeje agira agahinda arantumayo ariko ntibyoroshe gushika nino saha iyo nimero ntayo twigeze tubona nta n'uwundi muntu arongera kuduha amakuru ye ariko mama yari yatubwiye yuko uwo mwene wacu akiri ku ishuri i kigali kubera yari yatubwiye ngo yavuze yuko ngo uburuhuko nibutangira ngo azoca ngo agenda ngo kwiga ngo muri kenya ubwo urumva ko intambara yaciye iba mama we yari yaratubwiye ngo yavuze ko uburuhuko nibuba ngo azoca ajya kwiga muri kenya nyuma yaho uwo mukuru wanjye mushikanje uwo nawe yiga yigaho kuri ya pasi naramubajije mwino minsi ambwira yuko ngo yoba nyine muri kenya ngo yaragiye ngo kuko ngo yigeze no kurungika niba hasha ngo irimo amafaranga ngo arungikiye papa ngo hamanga iyo bahasha ngo yashikiye ngo ku kigo ngo aho bita ngo kuri ya pase n'ubundi nkanjye nk'umwana mutonya rero kuko nibye mutoya wa bose jewe nibye ngira icumi byaranyobeye gutahura ukuntu byagiye birazunguruka gushika ino saha ubu ikintu mfise ndafise ifoto yiwe na hano kuri telefone ndayifise nk'ubu ntushobora kuyikurungikira ukayibona yinyoherereze kugira ngo ndebe nzanayikoresha kugira ngo nawe azibone niba koko ari muri amerika cyangwa se mu kindi gihugu azibona yimenye ni ukuri muba mukoze cyane niyo mpamvu naje muri iki kiganiro agasaro kaburaga nisunze ukuntu numva uhuza abantu n'abandi numva urashaka abantu babuze bakongera kuboneka kiriya gihe nanjye atereka ndaba ukuntu nabona zino nimero zanyu ndabahamagara niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira ikintu njyewe nshaka kumubwira ni uko numubwira yuko ahantu twahora tuba twarahavuye twaba muri muri muri gashora mu ntara ya kigali arahazi nomubwira yuko gushika ino saha papa ntawe uriho ariko twebwe ubu tuba mu burundi mama turi kumwe n'abo bakuru banjye bashiki wanjye bariho hariho n'undi mwene wacu umwe tuvukana w'umuhungu turi babiri yitwa ntuko amazina jeremy batazira rubyogo uwo ndazi ariho n'abandi bose tuvukana turiho pe niwe aburamo ubwo abaye anyumva yomenye uko duhari hama akazogerageza kudushaka mukadufasha natwe tukamubona imana yose bibahembera urakoze cyane kuri urwo rukundo ukunda umukuru wawe ukaza kumushakisha kandi si ubwa mbere ubikoze hashize imyaka myinshi umushakisha kuva muri mirongo cyenda na kane kwizera isa ndagushimye cyane ku bawufashe kano kanya ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'imana yego namwe ndabashimiye muroranigwe mu kazi kanyu imana ibandanye ibafashe ibafashe mubandanye mufashe abantu nk'uko mubandanya mubikora imana izobibahembere
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari ufite imyaka itanu yaburanye na nyirarume emmanuel segikwiye bari bahunze baturutse mu cyahoze ari komini ntongwe nyiramporanyi rusiya atuye mu karere ka ruhango umurenge wa ruhango akagari ka gikoma umudugudu wa nyarusange agasaro ka buraga mfite marume bitaga segikwiye manuel twaburanye muri mirongo cyenda na kane mwaburaniye he twaburaniye mu karere ka ruhango hahoze ari perefegitura ya gitarama mwari mu ruhango hehe byagenze gute mbwira aho mwari muri kugira ngo mburane twabaga igikoma turahunga tugeze mu ruhango nari ndi kumwe na mama wanjye ariwe mushiki we bita kantarama venansiya bakomeza bagenda amasasu yaravuze bakomeza bagenda natwe turatatana njye nari umwana mutoya mfite imyaka ine ariko mama wanjye ariho ariwe mushiki we bita kantarama venansiyo none ko uwo wari ukiri mutoya mama wawe yakubwiye yuko ayo masasu yavuze bo bagahunga bagana he berekeje he berekeje intongwe berekeje umukingi berekeje he mama wanjye yambwiye ko berekeje bajya mu kahoze ari akarere ka muri tambwe iyo umuganiriye cyane akubwira ko bagumye itambwe cyangwa se yumvise gusa tuganiriye cyane yambwiye yuko bakomeje bagenda akagera muri congo yamara kugera muri congo agakomeza yambuka akagera muri amerika ngo amaze imyaka itanu asuhuza nawe ashaka umuryango yari muri amerika ayo makuru y'uko ari muri amerika amwe yamenye gute n'indi wayababwiye abantu bagiye bumva ijwi rya amerika bakatubwira ngo segikwiye aracyariho ngo arasuhuza mama wanjye kanarama venansiya agasuhuza mama w'umubyara bita karuranga siteriya agasuhuza papa we umubyara bita mikayire wari ufite akabyiniriro kitwa rutanga mu muryango w'abatanga bimeze nk'itangazo ayo matangazo kera ku ijwi rya amerika twarayitishaga muri izo za mirongo icyenda n'umunani ibihumbi bibiri twayitishaga ibintu by'amatangazo nk'ayo ngayo ashakisha abantu mwebwe iryo tangazo mwaribonye ryahise ryari mwaryumvise ryari ababwiye ko baryumvise bababwiye ko ari ryari abatubwiye ko babyumvise batubwiye ko babyumvise muri bibiri na mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe dukomeza dushakisha ukuntu twabona nimero zanyu ariko biragorana ubu nibwo twabashije kubafatisha urumva rero hari hashize igihe kirekire mbere y'uko haza ikiganiro gishya gihuza abantu baburanye n'ababa baburiye muri ayo mashyamba ya kunga bababuriye mu rwanda baburiye mu bugande muri tanzania ahantu hose agasaro kaburaga kagerageza kugaba amashami n'umutima hirya no hino kugira ngo gahuze ababo none uyu segikwiye emmanuel akaba ari buriya ni nyokorome kubera ko abiri rimwe na mama wawe sibyo ni uwo mu muryango w'abatanga nawe
nawe ni uwo mu muryango w'abatanga yari we bucura bw'iwabo imfura y'iwabo yitwaga gatabazi muhamedi hagakurikizaho mushiki we ariwe mama wanjye yanahunganye ifoto ye bita kantarama venansiya nawe ariho hagakurikiraho uwo bitaga kimonyo yego
hagakurikiraho uwo bitaga vara esiri nawe ariho hagakurikiraho bitaga barimeshi nawe ariho yakurikiranaga na mushiki we bitaga nyirakaje rivera nawe ariho we akaba yari bucura bw'iwabo uwo bitaga segikwiye manuel
imana ibaha umugisha mbese mu muryango w'abatanga mutanga impundu mutanga abageni mutanga inka mbwira muri ibyo mvuze haruguru ni iki kibaranga ikintu kituranga twakundaga ariho iwabo wa mama bakundaga gutanga inka cyane nibyo muri akazihorana rero muzagire inkoni n'inkuyo ariko cyane cyane tubanze dushake uyu segikwiye Emmanuel babahaye amakuru ko yashakishije baba bibuka nka leta yavuze aherereyemo muri amerika ariko ibyo ngibyo ntibikugore cyane kubera yuko niba ari muri amerika biroroshye cyane nta kuntu yaba atumva ijwi ry'amerika agasaro kaburagayi ni radiyo yanyu ni radiyo yacu nawe arayumva arahita sinzi impamvu ataje mbere kugira ngo atange amakuru ndahamya ko ubu noneho azatwumva atatumva umwe mu muryango we akatwumva cyangwa se undi muntu wese umuzi nari nkubaje nti nta leta yavuzwe ashobora kuba aherereyemo
iyo ngiyo ntabwo nabashije kuyimenya gusa niko mama wanjye ari we mushiki yambwiye ngo yumvise amakuru abagiye bamubwira avuga ko asuhuza na nyirarume bita rusera ariko ntabwo bamubwiye leta arimo mbese se gikwiye muri mirongo icyenda na kane wari umwana ariko byose mama wawe yarabikubwiye yakoraga iki icyo gihe
yari umwana ufite imyaka cumi n'itanu
yarigaga se nta kazi yari afite muri iyo myaka yari mu mashuri abanza muri iyo myaka cumi n'itanu n'ishuri yasaga nkaho yarihagaritse akaragira inka
yego kuko bari bafite byinshi hanyuma mama wawe iyo atekereza musaza we n'iyi myaka ishize birumvikana ntibarutana cyane mama wawe nawe yarakiri mutoya icyo gihe iyo amukubwira akubwira atakubwira ko yasaga ate ni icyo akubwira cyamurangaga cyane iyo avuga uwo musaza we amuvuga ate nawe mumubwira uko yamukubwiye
uko avuga musaza we segito avuga ko ari musaza we wamukundaga cyane yakundaga kujya kumusura aho yari yarashatse inyarurama aho bita intongwe yari yarabyaye ari we ngewe nari mfite akabyiniriro bitaga amacibiri ngo agakunda kumuzanira utwenda tw'umwana ari musaza we wasaga na papa we cyane ariko wamukundaga kuko yari bucura bw'iwabo agakunda kuza kumureba aho yashatse aho bita inyarurama
ariko macibiri mbere y'uko mujya gutura aho ngaho nyarusange mwari mutuye mu ruhango aho ngaho mu mujyi hagati aho ngaho nta hantu mwigeze mutura hafi aho aho twari dutuye na n'ubu dutuye ni aho bita igikoma cya nyarusange ariko kera hahoze ari komine ntongwe ubu ngubu yabaye komine ubu habaye muri ruhango ubu rero uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje utwaje ijambo umuryango wose wabatanga cyane cyane mama wawe wagutumye kugira ngo umufashe gushaka nyokorome ari we musaza we segikwiye Emmanuel nimba segikwiye Emmanuel akumva muri kano kanya rusiya ni iki wumva ushaka kumubwira
icyo nagira ngo mubwire ko nagira mubwire ko mukumbuye kandi nanjye ndamukeneye na mushiki we aramushaka cyane bikomeye nawe aramukumbuye na mama we umubyara ari we bita siteriya nawe ni umukecuru ushaje nawe aramushaka cyane ngo arebe yuko yagira amasaziro abonye umwana we wabucura abavandimwe bose baramukumbuye kandi baramukunze ni ukuri aho ari abashije kuboneka ni ukuri banezerwa kandi bakishima
rusiya nyirampura yonzi rero urakoze cyane kuba wafashe kano kanya uje gushaka nyokorome Emmanuel segikwiye ngaho rero ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana mwakoze rwose imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
inkuru ndende ye ya gasaro kaburaga turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine abana babiri umuhungu byiringiro mariko wari ufite imyaka itatu n'umukobwa mushimiyimana francine wari ufite imyaka irindwi baburanye na nyina abo bana bari basigaye igikondo i kigali nyina yazindukiye mu bugesera mu kwezi kwa kane mirongo cyenda na kane imana ishimwe patience n'umuvandimwe wabo atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka gasharu umudugudu w'agatare ikinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga nanjye ndashakisha abavandimwe banjye mfite abavandimwe babiri twabuze muri mirongo icyenda na kane abo bavandimwe ni bande hari umukobwa mukuru ari nawe mfura y'iwacu yitwa mushimiyimana francine hari na mukuru wanjye witwa byiringiro mariko none mwatandukaniye hehe ryari mbo ni ukuvuga ngo wenda ntagiye kure mbivuze mu ncamake ngewe abo bana dushaka ndi muto kuri bo ngewe navutse muri mirongo icyenda na kane mbo nkura mama mbwira ko abo bana babuze noneho uko ngenda nkura nkumva ngira imbaraga cyangwa se shaka no kuba namenya abo bana niba koko baragiye barapfuye cyangwa se baba bakiriho ngize amahirwe rero mbakurikiranye numva mufasha abantu ndavuga ni nanjye reka mbagane mube mwamfasha kugira ngo mbe namenya irengero ry'abavandimwe banjye none uhereye ku makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye yuko Mushimiyimana yari afite imyaka ingahe ni mirongo icyenda na kane yari afite imyaka irindwi ni nawe yari imfura y'iwacu naho mariko yari afite imyaka ingahe mariko yari afite imyaka itatu ni nawe nkurikira nyine ubwo niwe nakurikiraga ariko ubwo hagati yanjye nawe harimo abandi bana babiri nyine na na na francine none se yakubwiye ko yababuze ati
mbona ukuvuga ngo yambwiye ko intambara iba twari dutuye igikondo niho twari dutuye noneho rero umwana wakurikiraga francine ntago yari ari mu rugo yari ari kwa kwa nyogokuru mu bugesera i nyamata noneho rero mama agenda agiye kumusura agiye no gusura nyine mukecuru wiwe noneho bagezeyo ubwo nibwo barashe indege ya habyarimana intambara iratangira ni ukuvuga ngo yari yajyanye n'undi mwana wa gatatu nyine wo mu rugo noneho rero baburana gutyo mama ahunga ukwiwe mbo na abo bana nabo bagenda gutyo ntabwo twongeye kubabona ni ukuvuga yuko mama wajya mu bugesera yasize mariko na francine kigali ye babanaga n'abandi bana bakuru babiri bo ku mugore mukuru wa papa ariko abo bana bo barasigaye n'ubu bariho none se bo iyo mubabajije aho abo bandi bagiye bababwira ko bagiye hehe ntabwo nabashije kubona igihe cyangwa se umwanya uhagije wo kubabaza amakuru kuko n'ubu kuva kuva aho nkuriye natangiranye no kujya mbaza mama amateka y'umuryango n'amakuru kugira ngo nzabe namenye iherezo ry'abo bana noneho abo bana bakuru bo kuva intambara irangiye ntabwo bongeye kubana na mama nyine ntabwo rero twongeye kubona amakuru yabo n'ubu nari maze igihe mbashakisha ngo mbe nababaza amakuru gusa mama hari icyo twaganiriye ambwira ko abo bana bajyanye bakimara kurasa indege ya habyarimana bavanye aho mu rugo igikondo aho babaga bajya ku rusengero rw'abayepesikopare rwari ruri hafi aho ngaho noneho ngo baharasa ikibombe batandukanira aho ngaho kuva icyo gihe abo bana bakuru bavuga ko nyine batongeye kubona abo barumuna babo ariko nta nubwo murabona umwanya uhagije wo kugira ngo muganire ubabaze ubabaze iby'iyo bombe ubabaze uko byagenze niba baratandukanye birukanka cyangwa se niba barabashatse bakababura icyo kisasu cyarangiza kimaze kugwa ntabwo nabonye umwanya wo kubikurikirana wo kuba wo kubabaza kuko abantu benshi mbaza amakuru yabo bambwira ko nta nimero zabo bafite rimwe na rimwe ugasanga nyine ntabwo mbashije gushyikira amakuru yabo gusa mama we niwe mama niwe twaganiriye nyine ibintu byinshi na nyuma mbwira yuko hari hariho abantu bahungutse bavuye muri congo bamubwira ko uwo mariko uwo mwana muto bamubonye muri congo ariko ngo uwo muntu wamubwiye ayo makuru ngo mama yabaye nk'umwegera ubwo ubwo kuko icyo gihe nyine intambara yarangiye mama yisanga tuba icyangugu i nyamasheke ni naho nagarutse i kigali nyine nturutse none hava avuye yaje i kigali ahura n'uwo muntu ngo agiye kumubwira ayo makuru ngo abandi bantu baramubuza nyine ngo bahita banamutwara mama nyine ngo ntiyamenya aho bamurengereje ariko yaramubwiye ngo uwo mwana mutoya yamubonye muri kongo ariko urimo urambwira mama wawe hari undi muntu utambwira wari ufite papa wawe yego nari mfite papa noneho papa we ni ukuvuga ngo yahunze yahunze mbereho y'intambara nyine kuko yarahigwaga noneho ahunze urumva ko na mama yahunze ukwe noneho nyuma y'intambara umwe ashaka atazi ko undi akiriho noneho nyuma baza kubonana ariko buri wese yarashatse ariko mama aguma ku mugabo yashatse na papa aguma ku mugore yashatse noneho papa yaje kwitaba imana mu bihumbi muri bibiri na kabiri mu by'ukuri uraza kunyihanganira kuko urumva ko nari umwana nanjye ayo makuru yose nkubwira ni amakuru nagerageje gushaka nyuma yo kumenya ko nyine abo bavandimwe bacu babuze ndavuga nti nta wundi muntu uhari wo kuba yakurikirana na bakuru banjye ntabwo babikoze reka njye ngerageze kuba narabashije gukurikirana ikiganiro cyanyu numve ko hari ubufasha mwama muri hangana rero wenda afite amakuru agiye ari make make ariko ndatekereza ko hari icyo yadufasha noneho rero ku makuru make nabashije kumenya ni ukuvuga ngo papa papa we akiriho ngo abana baranditse ngo barangisha barangisha ko barangisha nyine ababyeyi babo papa urwo rupapuro ararubona ariko ngo kubera ko ni icyo gihe intambara yari ikirangira abacengezi bagihari ngo agira ngo nibo nyine bari kumushuka bagira ngo bamubone babone uko bamwica noneho rero ntiyajyayo ariko nyuma abo bana bandi abo bakuru ndi kuvuga nibo bavuye aho nyine muri icyo kigo cy'imfubyi handitswe haturuka iyo baruwa papa ntabwo yamenye ngo niba niba niba abana bato banditse cyangwa n'abo bakuru yabonye abo bakuru nyine arekera aho ngaho nyuma y'aho ngaho nta yandi makuru yabonetse urumva ko papa we yahise anapfa wenda ni igihe gitoya mama rero abaho nawe ntago yigeze abona uburyo bwo gushakisha nyine urebye bitewe n'amateka yasigayemo n'ibibazo bya nyuma yari afite ntago yabonye uburyo bwo gushakisha nyine bundi ariko se icyo kigo cy'imfubyi cyanditse cyohereje iyo baruwa abo bana bashakisha icyo kigo cyari hehe cyari mu rwanda cyangwa cyari muri kongo
cyari mu rwanda ahubwo ntabwo ndi kubasha gukurura neza ngo nibuke icyo ari cyo ntabwo ayo makuru yacyo nyafite ntabwo nyafite neza yaba ari sos kigali
yavugaga ko cyari i kigali ni ugufashanya tukareba ko hari andi makuru nyine yagenda yiyongeraho bibaye bibaye ngombwa nyine turimo turagenda tuyegera kubera ko tumaze kumenya ikigo cyakiraga imfubyi cyari i kigali ntabwo ari sos gusa bitewe n'umwaka ariko igikuru cyakiraga abana cyane cyane bavuye muri izo nkambi zari hanze y'u rwanda muri zayire kongo y'ubu abenshi bajyaga muri sos kigali sos kigali turakorana ubu baratwumva nabo bazadufasha kureba amafishi yabo barebe niba hari uwitwa mariko byiringiro na francine mushimiyimana baba barahanyuze muri iyo myaka hanyuma batubwire reka tongere dusubire ku makuru mama wawe ashobora kuba yarakubwiye kugira ngo hari kuva mu igikondo ukagera mu bugesera ugahunga ujyanye n'abandi ukagera ku rushiji ukahaba mbese mama wawe rusizi ndabuguye ari cyangugu ya kera niho yakomokaga oya akomoka mu bugesera akomoka mu bugesera niho akomoka hano nyamata niho niho iwabo yego hanyuma papa wawe we yakomokaga he
papa yakomokaga mu mutara niho niho mu rugo niho niho yakomokaga mu rugo iwabo
yitwaga nde
yitwaga ruhamiriza faranswa
ruhamiriza faranswa kubera ko abana cyane cyane nka mushimiyimana wari ufite imyaka irindwi ashobora kuba yaribukaga amazina ya se akaba yarayatanze yavuze
yari mukuru rwose ngo yari azi n'ubwenge n'ubwo mami iyo turi kumwe arambwira uti ko nzi ko yari aciye ubwenge ariko nkamubwira nti kuba natwe twibwira ngo ntibariho tugacika intege zo kubashaka niko nabo bashobora kwibaza uti kuki batadushaka nabo bagacika intege reka dutere intambwe rero imana ishimwe pasiyanse wagize neza gutera iyo ntambwe yo gushakisha abavandimwe bawe ukaza hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaboraga niyo nzira nziza niyo nzira yoroshye yo gushaka abanyu mwaburanye nabo muri kano kanya ndasaba cyane kugira ngo francine mushimire imana bari ku byiringiro be bakiriho niba bakiriho bakaba bakumva bashobora kubona aho ngaho mu rwanda barakuze nabo bamaze imyaka mirongo itatu bashakisha umuryango abo ni abana benshi tubona banyuze mu bigo by'imfubyi bararerwa barerwa n'abandi bakura badafite ababo batazi uko byagenze kubera amage yabaye yabatandukanije n'ababo none nimba bakumva muri kano kanya nk'umuvandimwe ni iki ushaka kubabwira nyuma y'imyaka mirongo itatu uvutse ubashaka
ikintu numva nababwira nababwira yuko ni ukuri umuryango wabo ugihari uretse papa nk'ejo bundi nari ndi kumwe na nari ndi kumwe n'umwana mukuru umwana mukuru mu buzukuru ba mukecuru wacu niwe n'abaje ndabungana ariko intambara hari abantu bacu yaba yarahitanye uwo mwana arambwira uti uretse abo bana twabuze na papa w'abo bana nta bandi bantu intambara yahitanye bo mu muryango wacu bivuze ngo rero nababwira yuko umuryango wose urahari dedeye arahari nyogokuru wacu mama muhawe n'imana jeannette arahari yarabyaye nyuma yanjye havutse abandi bana kugera kuri ubu turi abana umunani mu rugo bo tutababariyemo kuko tutari kumwe nabo twese turahari twarakuze harimo ababyeyi n'abagabo yeremiya yeremiya muri umunawe wacu wamukurikiraga ubwa kabiri aramuzi ni umugabo barahari rwose twese turahari kandi mu by'ukuri dufite ntago ngewe mama niwe ukunda kumbwira akambwira utari ko ni kubera icyo uhora umbwira ibintu by'abo bana ngewe nahoranye umutima umbwira ko abo bavandimwe bakiriho kandi mporana umutwaro wo kuvuga ngo mama niba abaho avuga ngo yabuze abana atazi irengero ryabo ngomba kumufasha akamenya irengero ryabo ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze cyane namwe imana ibaha umugisha kandi ijya ibongerera imbaraga mu murimo mukora ni umurimo ukomeye cyane
agasaro kaburaga
mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umusore wari umusirikare mu ngabo za leta y'u rwanda ngira inshuti jean bosco wari warinje mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri yabonye intambara igenda isatira aho avuka irusatira muri butare ajyayo abwira umuryango we ati nimwatanye muhunge barokokeye ku gisagara mushiki we mukambaraga marie louise aramushaka ari mu ntara y'amajyepfo umurenge wa rusatira akagari ka kiruhura umudugudu wa nyarugenge ikintu cya mbere kinzanye mu kiganiro agasaro kabuze maze iminsi numva ikiganiro cyawe ku ijwi rya amerika nkumva ko hari abantu ushakira ababo babuze nanjye ndavuga ntireka nzakwandikire nanjye uzamfashe gushaka musaza wanjye nabuze numva kuko numvise ubishoboye cyane urakoze cyane none uwo musaza wawe ushakisha ninde yitwa inshuti jean bosco wamuburiye he mwatandukaniye he musaza wanjye yari umusirikare muri izi ngabo zarangiye ku bwa Habyarimana yinjiye mu gisirikare icyenda kabiri mperuka kumubona icyenda kane aza aza adusuhuza agenda kuva ubwo nibwo muheruka ntabwo ndongera kumubona kugeza amagingo ye icyenda na kane aza basuhuza mwari mutuye iyi azadusuhuza hano hano ahantu mu murenge wa rusatira
mwari mutuye rusatira
n'ubu niho tugituye muri mirongo icyenda na kane yahageze mu yahe matariki y'ukuhe kwezi
yahageze mu kanumve hari mu kwezi kwa gata kwa gatanu hagati y'itariki makumyabiri n'enye na makumyabiri n'eshanu birumvikana nimba yarinjiye mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri yarakiriwe umusoda yari ba basirikare batarabona ipeti yari nka kaporari yari atarabona ipeti yari yari soda yego hanyuma icyo gihe aza kubareba irusatira yababwiraga iki yababwiraga yuko mukwiye guhunga yababwira ati mukomere yababwira ati ndagiye nzagaruka abaye nka wa musirikare koko utabara akavuga ati ngiye kwitabaro ndagiye nzagaruka niki mwavuganye agenda yego twari turi mu nzira icyo gihe turi kugenda ariko tukiri muri wa murenge wacu wa rusatira aratubwira ati mwihute mugende ibintu byakomeye turagenda dukomeza tugenda muri za save hose kuva ubwo kugeza icyo gihe ntabwo twongeye kubonana
yarabwiraga ati nimuhunge ibintu birakomeye nimureba aho nimuhunge mugende byakomeye yego natwe dukomeza inzira tugenda rero tugenda tugana mu bice bya gisagara hanyuma kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza magingo aya nta kandi gakuru kangira inshuti wigeze umenya yego narakamenye hari igihe hawe mu mwaka ushize mu kwa gatandatu kuruwa ruje yaraturangishije ariko ntiyarazi ko twe tukiriho yagiye kurangisha aho mama avuka mu karere ka gisagara mu murenge wa ndora ngo yumve ko kwa ba sekuru haba hari umuntu wasigaye kuko twe yari azi ko tutakiriho
ni ngira inshuti wabarangishaga ni we waturangishije ariko kuko yari azi ko tutariho yagiye kurangisha aho mama avuka mu murenge wa ndora mu karere ka gisagara yarangishaga anyuze kuri croix rouge we yavuze ko ari hehe yarangishije kuri kuruwaruje kuruwaruje ubwo bageze kwa kwa nyogokuru mu karere ka gisagara basanga ba nyogokuru nyogokuru sogokuru bose barapfuye ariko bababwira ko hari umukobwa wabo wasigaye ari we mama utuye hano muri rusatira mu karere ka huye yego kuruwaruje iza kutureba mu rugo yego iratubwira ati kuko dufite amazina dufite ndagenda nkubwira abavandimwe banjye inshuti jean bosco aba amazina y'utubyiniro twari dufite asanzwe azi kurenza amakirisitu none ubwo ngubwo ubwo rero yaraje akajya atubaza nari umuhererezi mutoya ubwo umukuru waruje akajya atubaza ati ngewe banyitaga akazina bita twiso ati twiso aracyariho ndamubwira ngewe twiso ndiho mfite musaza wanjye witwa dani ariho ntigo dani ariho uwo bitaga mbogo ariwe mbaraga constante nawe ariho n'uwitwa safari eugene nawe ariho tubuha amakuru ku ruwaruje yuko twese abavandimwe be tukiriho na mama ariko papa we yarapfuye kera n'ubundi ariko ku ruwaruje tubwira yuko yadushakishije akatubura akajya gushakisha muri gisagara ari ahantu bita bita kivu y'amajyepfo ariho abarizwa niko umukuru wa ruje yatubwiye ubwo rero natwe twandika amafoto turifotora dushyiraho amanimero ya telefone tuyiha uwo mukuru wa ruje uturuka imamba mu karere ka gisagara bita imamba imamba ndahazi
niwe rero twahaye ubwo butumwa atubwira ko yabwohereje muri kuruwa ruje turategereza ndavuga ni ngewe numvise venusi utashoboye njye nzashaka nimero za venusi imwandikire mubwire uko bimeze nibwo rero nakwandikiye ubwo hari mu mwaka ushize iyi ni mu mwaka ushize mu kwa gatandatu ariko ubwo butumwa bukaba nabwo bwari bwaroherejwe muri bibiri na makumyabiri na kabiri butugera muri bibiri na makumyabiri na gatatu bumaze umwaka mu nzira uko biri kose biragaragara yuko musaza wawe imana ishobora kuba ikimuragiye hashize gusa imyaka ibiri yafashe icyemezo cyo kwandika agashakisha umuryango we ubwo yanyuze kuri croix rouge ariko yashoboraga no kunyura hano ku gasaro kaburaga akatwandikira nawe tukahita tubahuza ako kanya nabwo ndahamya yuko azabikora aho ari hose barimo arumva ikiganiro agasaro kaburaga jean bosco ngira inshuti n'abandi bose bamuzi aho waba uri hose ukaba wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya ushobora no kureba munyamakuru w'ijwi ry'amerika muri ako karere mukavugana hanyuma akakugeza akakugereza ubutumwa hano byihuse nawe tugashobora kuguhuza n'abavandimwe bawe bagushaka bari mu rwanda ubwo ningira inshuti nabwiraga jean bosco yari afite akabyiniro twamwitaga amadebe mwamwitaga amadebe
yitwaga amadebe k'akabyiniriro azahita yimenya amenye yuko wowe witwaga twiso nitwaga nitwa nitwa twiso niko kabyiniro kawe aribyo mukambaraga marie louise yego hanyuma azamenya yuko na wowe uri mukambaraga azahita amenya ko na mbaraga constante nawe akiriho
na twahirwa ruwi ariwe dani na twahirwa ruwi ariwe dani ko bose bakiriho na mama we akiriho
yego twese abavandimwe twese turiho na mama turiho yego urumva rero aya ni amakuru meza none niba kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira ndagira ngo mubwire nti twebwe abavandimwe be uko turi batanu we yari uwa gatandatu turiho twese kandi turamukunda bibaye byiza akatwumva mama yaravuze ati igihe ntabwo nzapfa ntabonye umwana wanjye mama yarwaye turoma yo mu mutwe kubera kumubura aramutse atwumvise aho yaba ari yasanga agasaro kabuze ukaduhuza tukamubwira uburyo ki turiho kandi akaza mu rwanda rwe ni amahoro nta kibazo turamwishimiye nk'umuryango kandi turacyamukunda ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ndagushimira no kuba warategereje kino gihe kugira ngo tukugereho tuguhe umwanya ukwiye ushobore gushaka umuvandimwe wawe mu gihe ugitegereje amakuru nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ikibaho umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu mwaka wa bibiri na cumi n'irindwi umusore imyaka hafi makumyabiri yavuye i rwamagana mu rwanda aho yari atuye agenda agiye i bugande guhaha kuva icyo gihe nta makuru ye umuryango ufite umuvandimwe we kayiranga inosa ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa kigabiro akagari ka sibagire umudugudu wa kamanga naje mu kiganiro ushaka umuvandimwe wanjye bita umuvandimwe wanjye nawe narabuze bita niyo ngabo alexandre
niyo ngabo alexandre mwatandukaniye he twatandukaniye hano muri rwamagana muri hano rwamagana nari ndangije kwiga maze kwiga turabana yari amaze kuva ikabuga amaze kuva ikabuga araza turabana hano muri rwamagana nyuma yaho yaje gufata umwanzuro wo kugenda uganda ubwo hari mu mwaka ajya muri uganda bibiri na cumi na karindwi yagiye ajyanywe n'iki yari asuhutse yari ajyanywe n'iki yari agiye guhaha gushakisha ubuzima hanyuma se agezeyo yakubwiye ko yagezeyo amahoro
kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumva ijwi rye ntabwo twongeye kumva amakuru ye ntabwo yongeye kuduhamagara mbega muri make ntabwo usibye ko hari umuntu watubwiye ko ngo yigeze kumubona ngo ari hejuru y'imodoka ngo ariho agenda ngo hejuru y'igikamyo ni amakuru yatubwiye ariko nta yandi makuru dufite agenda ubwo yari afite imyaka ingahe yari nko mu myaka makumyabiri n'ine gutyo none se amakuru ufite ni uko yagumye muri uganda cyangwa se yarahavuye ajya muri tanzania cyangwa ajya muri kenya cyangwa ajya ahandi koko nta uratsiririza uti nta makuru ye mfite cyangwa se uragenda umvunguriraho buhoro buhoro kugira ngo witonze nta na kanunu k'aho aherereye ufite
uko yatubwiraga yatubwiraga ko mu makuru ataragenda yatubwiraga ko ashobora kuzajya sudani noneho akaba ariwe yavugaga tukaba dukeka ko yaba yaragiye sudani ariko nyuma mbere hari umuntu wigeze kutubwira ko yigeze kumubona ngo aba yigeze gukora ku ruganda rusa kawunga natubwira gutyo ngo nta yandi makuru yandi twongeye kumva uwo muntu ni uko yatubwiraga ariko karangwa uganda ni nini none se ako kawunga yagasyaga ihehe mu murwa mukuru kampala mu nkengero yari entebe yari mu bukahe gace sinzi neza nibuka neza ushobora kuba ari muri kampala muri kampala birashoboka yari muri kampala
niho byashoboka ko yaba yari mbese ababyeyi banyu baracyariho oya hariho mama wacu papa wacu yarapfuye yapfuye kera muri mirongo icyenda na kabiri gutyo
hanyuma se niyo ngabo alexandre ajya gufata icyemezo cyo kuva mu rwanda yagiye asuhutse kubera inzara yagiye yagiye guhaha kwa kundi umwana w'umusore avuga ati nduzi hano nta gihari reka njye gushakishiriza ahandi yabwiye nyina ko agiye yamusezeyeho yagiye mubizi cyangwa se yarabatunguye ukamusanga yagiye
oya yaradusezeye yaradusezeye kandi twari dusanzwe tunabana neza tuvugana neza nta kibazo cyari muri make yaragiye agiye gushaka ubuzima kuko ubuzima bwo mu rwanda bwasaga nk'aho bwamugoye kubera ko nta mashuri yari yarize noneho njye nubwo rero nari ndangije kwiga kaminuza IPRC ya Huye noneho kandi ubwo nanjye nta kazi nari mfite ubwo biba ngombwa ko nawe ashaka icyemezo byo gushaka uburyo yagenda ariko twari dufite yari afite mukuru we mukuru we nawe yabaga uganda ariko avuga ko agiye kumushaka uwo mukuru we yitwaga bitwa rurangwa jean bosco niwe yagiye agiye gushaka ariko nyuma yaho we yaje gutaha kandi we yatubwiraga ko ngo ngo nanamubura ngo azahita yigumirayo ariko namubona ngo azagaruka mbere mbere ataragenda atukiri mu rwanda niko yagiye akundaga kutubwira hanyuma se rurangwa jean bosco atashye yigeze akubwira ko bahuye oya ntabwo bigeze bahura ntabwo bigeze bongera kubonana ntabwo bongeye kubonana nta nubwo yari azi ngo atuye na hehe uyu niyo ngabo yari azi kwandika no gusoma
gusoma no kwandika yari abizi kuko yigeze no kuba n'umukuru abangaba b'abasekirite abangaba b'inkeragutabara ako kazi yagakoreraga muri buze kabuga yego ndimo ndashaka impamvu yaba yaratumye agera i bugande ntasubize amaso inyuma ngo anabandikira ababwira ati ubu ngubu ndi hano ndaho meze neza ngo abahe amakuru ye ngeze ntekereza uko yaba atarabonye ashobora kuba communication yarabuze akaba yarabuze nka nimero za telefone kuko n'umuntu utakundaga gufata nimero za gufata nimero gufata mu mutwe yenda mbega telefone akaba yaranayitaye none niba kumva muri kano kanya kayiranga niba kumva niyo ngabo alexandre ushaka niba kumva niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike iyabaruwa y'urukundo ngaho ukoreshe umubwira icyo kuri ku mutima ngo icyo nifuza nka mukuru we kayiranga inosa ndifuza ko niyo ngabo alexandre niba nyumva ko byibura yatuvugisha twumva amakuru ye yaba na ngombwa akaba yaza agataha mu rwanda akaza akareba mama we akareba abavandimwe be kuko mama ahora ababaye cyane kandi ikindi niyo byaba ari ngombwa kuguma aho ngaho uganda akora amakazi ntacyo bidutwaye ariko icya mbere ni uko tugomba kumwumva byaba na ngombwa akaza akadusura byaterwa nuko abyumva ariko byiba tukamwumva kayiranga ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro ka buraga
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi z'abanyarwanda zari muri kongo zasenywaga abantu benshi baratandukanye bamwe bagaruka mu rwanda abandi barakomeza barahunga godinive mujawamariya utuye muri leta ya irinwa muri leta zunze ubumwe za amerika ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka bamwe mu bo mu muryango we batandukaniye mu nkambi zari muri uvira mu ntara ya kivu y'epfo nakomeje gukurikira ibiganiro byanyu usanga hari benshi bajya babona abo babuze niyo mpamvu nanjye byanteye umwete wo kumva nanjye nabikora ukurikira ibiganiro by'agasaro ka buraga uri muri amerika mu yihe leta muri irinoye
none ni ibiganiro ukurikira buri cyumweru uko ubonye akanya mu cyumweru ukavuga uti ngiye kumva agasaro ka buraga
ndabikora rwose buri cyumweru none se muri iyi myaka ibiri cyangwa itatu umaze wumva ikiganiro agasaro kaburaga ni iki cyiza wacyumvisemo yewe ni byinshi byiza numvisemo numvisemo ibintu byiza abantu bagiye bagira ubutwari bakabagana mwagiye mubafasha birakunda niyo mpamvu rero nanjye byahise bintera icyizere kuko nanjye nabanje ndakurikira mbese koko ibi byashoboka umuntu akamara imyaka makumyabiri n'ingaho ataboneka akazabona umuryango we cyangwa akabona be ibyo bintu byanteye kuraje rero nubwo nanjye abanjye bamaze igihe kirekire byahise bintera imbaraga yego none se abawe bo wabuze wababuze ryari wababuriye he
nanjye ni kera ni mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu turi muri kongo igihe amagambi yasenyukaga yego ngaho rero nsubiza inyuma turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu inkambi barazishenye mwe mwari mu yihe nkambi twari mu nkambi yo mu runingo mu buvira muri buvira muri buvira muri kongo yego hanyuma rero bigenda gute uwo munsi gerageza kuwunyibutsa ukuntu byabagendekeye n'icyaje kuba kugira ngo utandukane n'abawe
ya uwo munsi twaje guhura nyine ubwo bari hari hatangiye ibintu by'imivurungano yo gusenya amakambi twe twabaga mu nkambi y'aho mu runingo batangiriye mu nkambi yo mu runingo tuyivamo tujya mu nkambi yo mu rubirizi tugeze mu nkambi yo mu rubirizi urumva niho twari duhungiye naho twaharaye ijoro rimwe ryonyine naho biba birahageze uwo munsi rero bihagera nibwo twatandukanye n'imiryango bamwe baragenda abandi banyura aha bamwe banyura aha ubwo rero hashize urumva ko twahunze twese dutandukanye hashize igihe nibwo nigeze nagiye kumva numva ko bamwe bageze mu rwanda ariko icyo gihe bamwe bageraga mu rwanda ngewe nari mu gihugu cya zambiya nibwo naje gutangira nyine kugenda amenya amakuru gutyo gutyo gutyo none se magingo aya abo udafitiye amakuru ushakisha hano mu gasaro kaburaga ni bande
ndabababwira nabo ndahera kuri musaza wanjye twakurikiranaga witwa sebuhoro filimina uwo twaraburanye tuburanira aho ngaho noneho nkagira na muramu wanjye witwa frederico sezibera nawe twaburaniye muri izo nkambi twari turi kumwe uwo frederico sezibera akagira n'umukobwa we nawe witwa uwizeyimana mariya nawe twaburaniye muri ako muri ibyo bihe noneho akaba n'undi mwana wa mukuru wanjye nawo witwa nyirabukara anatariya akaba yitwa na mukesha rurema uwo nawe twaburaniye aho ngaho yari afite na musaza we nawe witwa tadeyo sabimana uwo ni musaza w'uwo mukobwa twari dufitemo n'undi mwana we niwe wari muto hari yarafite nk'imyaka umunani icyenda gutyo twakundaga umuhimba izina twitwa bizuru ariko ubundi yitwaga akayezu mariyanne ariko bizuru niryo yari azi neza ni abo ngabo nabuze none se mu batashye mu rwanda ntawigeze aguha amakuru y'aba bose urondoye babuze amakuru nyine bampaye bampaye ko bose birukanse nyine bahunga nk'uko byari biri ariko bagiye batandukana buhoro buhoro buhoro buhoro ku buryo nta n'uwamenye aho undi yaba yahungiye nyine igihe cyarageze bisanga nyine nta n'umwe ukiri kumwe n'undi usibye nyine abo batahanye none se abantu mbwiye nakubwira ko nabafashe mu mutwe bose ariko umbwiye ko harimo sebuhoro filimini harimo frederico sezibera umbwira umukobwa we mariya wizeyimana umbwira nyirabukara umbwira tadeyo nsabimana na akayezu mariyana aba bose nta gakuru kabo uherukwa kuva muri mirongo icyenda na gatandatu gakuru kabumeruka pe gusa nagumye nyine kugihenda ntega amatwi mbaririza inyuma abo twasize iyo muri kongo ariko tukumva nta gakuru ndavuga ntari hari mbicishije hano ntihazabura n'umwe wumva n'ubwo aba bose ntababona niyo nabonamo n'umwe hari navuga nti imana yashimwa bikomeye ese buhoro filimini yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na gatandatu igihe inkambi zasenywaga yari mukuru yari afite nk'imyaka makumyabiri n'itanu we naho frederico sezibera
yari umugabo yari mu myaka nka mirongo ine gutyo ya mirongo ine gutyo mirongo kuko yari afite umwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'itatu uwo mukobwa we uyu mariya uwizeyimana yego umugore we yitwaga nde umugore we yaratashye we yitwaga mukeshimana no seyata we ni mukuru wanjye we yari yaratashye atahanye n'abandi bana batatu ari mu rwanda aho yaje kwitaba imana nyuma ariko abana yatahanye bariho gukomera naho se nyirabukara we yari afite imyaka ingahe nyirabukara nataliya nawe yari mu myaka cumi n'itandatu gutyo n'irindwi nawe yaratashye ari mu gihugu na musaza we na basaza be babiri baratashye bari mu gihugu naho tadeyo nsabimana
nawe ni musaza w'uwo nataliya nawe ababyeyi be bari mu gihugu tadeyo nawe yari afite nk'imyaka icumi gutyo noneho rero uyu mwataziraga mwahimbaga yari afite akazina k'akabyiniriro ka bizuru akayezu mariana we yari afite imyaka ingahe we niwe wari muto yari mu myaka umunani hari gahunda zigeze zikorwa zo kugira ngo mufatanye muvuge muti reka dushakishe tubaririze cyangwa mwategerezaga gusa kubaza abatashyi bavuye muri kongo hari ubundi buryo mwigeze mukoresha yewe bambwiye ko bagerageje kukwandikira inshuro nyinshi n'ubu yewe bambwiye ko bakwandikiye atari umwe atari babiri imiryango nyine yose umwe aravuga ati reka nzandike n'undi nandike twumve uwo bazahamagara mbere bagerageje no kwandika kugira ngo ubu inzandiko nyinshi zirimo ubu ni uko ari twebwe tubanje kugerwaho bagerageje kwandika ngo barebe ahari uwo bazafata mbere iri tangazo rigatangwa ubwo ni ubwo buryo bagerageje kubikora ni ubwo buryo ntako ntibicaye nabo barambwiraga ati abandi bari kubona ababo n'ubwo imyaka yabo ishize ari myinshi bakababona sinzi uko ibyacu bimeze baragerageje pe ni byiza muri abantu beza ubwo mwagerageje gushakisha abanyu cyane cyane kuba mwaritabaje agasaro kaburaga dukunda abatugana none muri kano kanya no ku ijwi rya amerika aho baba bari hose babwire rya jambo ry'urukundo wandika mu munota umwe ni iki ushaka kubabwira icyo nababwira ni uko na n'ubu ku mutima tubahozaho ntitwabibagiwe burya wibagirwa umuntu uzi ko yapfuye nda nibwo ujya umukura mu bitekerezo ariko umunsi ku munsi mama we mama we uyu mwana w'umuhungu filimi nawe aravuga ngo ngo yirwaye ica areba n'utu nguwo abonye akagira ngo niwuge uwo abonye akagira ngo niwuge rero tubafitiye urukundo ni ukuri tugize amahirwe tukabonamo n'umwe ahari byadushimisha ya kuko nk'uyu sebuhoro filimi na mama we arahari ni umukecuru ufite imyaka nka mirongo icyenda n'ingahe ariko ntajya amwibagirwa ariko nk'uwapfuye yaramwibagiwe nyine ntamutekereza tubafitiye rero urukundo n'urukumbuzi ya turifuriza ko imana ibishatse twazabonana ababyeyi nk'umuryango twe twari dutuye mu cyahoze ari gikongoro usenye ubu uko babivuga ariko twahoze dutuye muri ku gikongoro komine yari mubuga segiteri yari nyarushishi serire yari wifuru niwo n'uyu muryango n'uyu munsi ugituye abo bose usibye frederico wowe yari muramu wanjye niwe wari utuye muri rwamiko ariko abo bose dutuye muri uwo murenge twaba n'uyu bizuru mama we ariho nawe rwose niwe mwana wenyine yagiraga nta n'undi yabyaye urumva ko tubifuriza kumva twababona goderive mujawa mariya wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura guhagarariye umuryango wose uri mu rwanda ndetse n'uri aho ngaho muri amerika mushakisha bene wanyu ngaho mbifurije amahoro y'imana barakoze cyane ni ukuri turabashimiye imana ijya ikomeza ubaha umugisha ibyo mukora ibyandika imbere y'amazina yanyu kandi ndabizi ko ababasabira ari benshi gantega amatwi umva imigisha imana imigisha ni myinshi kandi ni ukuri murayikorera imana ijya ibaha umugisha agasaro kaburaga karabonetse agasaro
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo kandi buhoro nk'uko mwabinsabye zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nishimiye imana
Sorrow.